regina daniel say the babe say this babe na im friend say no be ned nwoko wife me i dey say na lie because why e be say ned nwoko never come out come debunk the rumour and apart from that why e be say regina daniel and this im friend no even snap picture the girl just dey dey snap the picture for the whole house dey use uh, regina daniel card dey snap dey post for social media dey flaunt everything and you wey be say dem come visit una no place of where that touch that picture no nigeria is lying my people. hello my people wahala the dance who for social media concerning regina daniel and new wife wey don't come or oh, he don't show alright o oh, my people, now welcome thank you for coming to my channel if not today be the first time maybe say they see me I beg make you hit the subscribe button o oh. like this video and share this video sharing is allowed For my returning subscribers, I say thank you so much. God bless you now. Yeah, my people now, welcome. Oh, hmm. Now, concerning this new wife, oh, now, not say some time ago, Regina go post this ring, oh, this ring and the woman hand where be say, he come welcome and he say, welcome wifey for her Instagram, um, for social media handle, oh, the thing come the ring say, Regina don't finally welcome the seventh wife to Ned Nwoko. na so the thing, come dey rain for social media regina don come out now dey come debunk di rumour say no be true my people na lie o oh. This thing wey regina talk, eh i get proof wey i tell na say this thing wen he come tok say dis eh, babe na im friend say no be ned nwoko wife sure eh as per what na regina This one now wey be say you dey come dey tell us say no be ned nwoko wife say na your friend who who ask you apart from that sef my people eh why i want to let you know say this thing where regina they talk that lie be say regina never come one day come debunk all this kind of rumor When chika ike matter rain rain rain rain rain regina ike the silent You know they put regina um, daniel they silent You know they took mouth for this kind of thing anything mo hmm i not know if i want to talk this thing I see this girl where be say Nedwoko eh, go carry come her seventh wife. Na im be Regina slimming tea. The thing dey make Regina dey slim well well. E dey give Regina re slim slimness. E dey make her dey slim well well. Why I say so be say Regina now don come out to come debunk say this girl say no be uh, eh, im im im husband wife say na im friend. Your friend come visit you. E come dey snap picture with full alacrity. with full audacity gidigba balance the snap picture for the whole everywhere that is the whole house if you see the way the babe they snap picture they post they flaunt for social media hey na go don't say eh regina no get hiding place oh. regina say all this one be say they deny eh na know say the time will be say regina daniel and nedwoko matter when that time will be say they say regina daniel want to marry nedwoko eh regina na so regina daniel first come deny am yes o she deny am kpakam say e no get anytin to do wit nenoko at last at last wetin happun everybody see am so dis one wey be say regina dey kon deny say dis girl say na im friend which time regina kon take go get oyibo friend for abroad regina dey lie regina no dis babe wey i dey see so no be regina friend. yeah why i say no be regina friend and some people they say na Lila's sister that is regina second that is dead woko other wife the other moroccan wife say na his sister be this na lie no be his sister This babe one at the see so na dead woko seventh wife regina say her wife regina don't welcome am but na shame out of shame na regina take the deny say no be Woko wife now you they deny say no be Woko wife why you no allow Nedwoko to come and to come debunk di rumor just as e debunk di rumor for for chikaike wen dem dey talk say chikaike wit her want to marry e come at e say nothing like dat why Nedwoko never come debunk di rumor why be say na you regina na you don fit quick quick run goro go social media gbaga go dey deny say na your friend why. why be say lie lie your second your mate your co wife. never com out come tok say no dis girl wey una dey see so no be our husband wife o na only you regina eh, eh pipo like dem wey shame dis actor don come dey prophesy upon regina daniel say na she go be di last wife to networ na she be na she go be di last hey eh, i laugh in french why i say laugh in french be say network don tok say. He need plenty children no? Oh. and regina daniel no do body like person will be say go born those plenty children so he need more wife so all those prophecy wey be say that the prophesy why na they why why regina they panic now? why be say no want marry regina make her eh, walk woko marry seventh wife now. person when he marry one marry two marry four marry five marry six he come remain for seven wife person when don see ninety-nine he come be hundred na be this one do don marry reach five but you you come be number six wetin come be the difference between number seven so hmm, regina daniel make you ready o oh. make you wear your akpola shoe make you tie your wrapper my people una no vex i get dog for this compound definitely at times when i dey do video the dog dey go dey make noise so una pardon me All right, to oh, my people so why i dey talk say this whole thing wey regina daniel come out come debunk say this uh, lady noah im friend be say "The way the lady come dey snap picture for the whole compound if you if if for example now say you come with a visitor visit your house e dey get the way visitor dey comport himself na e di e visitor go go shocking himself but this one the whole field o everywhere upstairs even nedwoko car The same car wey be say the regina daniel dey flaunt for social media say eh, im husband buy am jet na that same car na this girl dey balance dey stamp with full confidence with full alacrity no shaking so since that time na so regina come dey lean o see as e be now as e dey lean on top of the lean wey be say e dey lean e come e come come e come talk say na im mama and im son na im be the thing wey be say e dey give am joy that means im no get joy again say na the only thing wey be say e dey give am joy now na im mama and im pikin so na eduoko no dey give you joy again so all those jets wey dem dey buy for you all those cars all those twenty-four million naira wristwatch e no dey give you joy again na your mama una dey see life my people regina you need to get joy because when you come come marry ned nwoko eh, laila get joy e dey bear na now you go know how e dey be laila bear o laila tolerate you e accept even the way e be so una dey do am anyhow you and ned nwoko una go dey flaunt una sef put am for one corner i come be like say the woman no dey exist oh the woman get patient e dey follow una the way e dey follow una now you dey come out dey come dey help nedwoko oh. dey come dey tell us say eh this babe o oh, na your friend no be nedwoko oh. so that wetin make we come think na we the uh, internet uh, eh, uh, eh, spectators wetin we think say make we come look nedwoko like person wey be say e no go marry seventh wife hodi hodi if you like o come debunk the rumour na lie because no be today you don dey debunk the only rumor wey be say you don debunk for your life wey you talk say you know eh, when e dey rain that time say you want to marry nedwoko oile you come and say na lie you say you no get anything to do with nedwoko last last you marry nedwoko now na don born bonet junior na don born am now you don dey deny say this new one you see eh regina e go hard you o oh. e go hard you the earlier you own up the better for you because why i say so be say This lady wey do face like another thing e no ready to hide herself na social media babe e dey swag the way you dey swag This babe eh, hmm, e hot o e dey swag the way regina dey swag so all this one wey regina dey come out dey come dey deny say eh, na im friend which kind friend wey be say dey follow you dey compete with your with your husband car which kind friend be that one wey go come your house e no go shocking himself for one corner e dey stand picture round the whole compound you they come they tell us say net net net never stop oh my my people make una they see this whole thing so my people oh how una see this matter how una see this matter make touch light this matter with me make una leave that thing we no be we no be anybody wey be say want to believe say na regina friend be this make you e believe but me i no believe na lie so my people oh na here i wan stop una know say regina don come out again don talk say no be net nwoko dey give am joy o oh, say na im mother him mother and him, him son na him dey give am joy so meaning that and una know say regina daniel don even unfollow um, dem nwoko for social media so all these thing na him dey hit na him dey hit na him dey hit um, regina daniel up wey be say regina daniel dey come dey debunk the whole rumour say e dey help ned nwoko dey dey dey deny you can imagine dey help ned nwoko dey help ned nwoko dey deny meaning make we come believe say yes true true um if you help work the night finish that one go come make work nwoko change that one I im make and change in mind I abeg eh una leave that, thing una leave matter for matthias na here i wan stop oh, in the aproko gist matter alright o oh, my people have a nice day bye.